twabateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona mu Burundi leta yishinze kuba yazimanganije umugera wa corona mu misi itagera kwijana iri imbere ica mbere ni ukugwanya cakiza karanda corona akababwira yuko isekeza yatanguje coba icivugo babura amatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo c'amezi atatu uwo ni jean claude karegwa ndenzako umuvugizi wa perezida w'uburundi ari igitega ku mugwa mukuru onu igabisha ko igabanuka ry'inkingo zari zisanzwe zitangwa muri ibi bihe vy'ikiza ca virusi ya korona zizogira ingaruka mbi zikomeye umuriro wadutse ku muringoti utwaye ibitoro mu gihugu ca misiri wakomerekeje abantu cumi n'indwi etiyopiya yatanguye kuzuza amazi mu rugomero grand renaissance aya makuru nayo ari tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini tuyagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya onu igabisha ko igabanuka ry'inkingo zari zisanzwe zitangwa muri ibi bihe vy'ikiza ca virusi ya korona rizogira ingaruka mbi zikomeye inkuru tubaza mugenzi wacu Eugene Mukankusi igipimo abana bahabwagaho inkingo zibarinda indwara y'iseru tetanosi n'akaniga cyaragabanutse ku buryo buteye ubwoba muri ibi bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibi birashyira miliyoni z'abana mu kaga ishami rya oni ryita ku buzima wms ryabivuze uyu munsi kuwa gatatu umuyobozi mukuru waryo tedros adhanom ghebreyesus muri raporo ya oms yakoranye na unicef yavuze ko umubabaro n'impfu z'abana bitewe n'uko batahawe inkingo bagenewe bishobora kurushaho kurenga kure covid cumi n'icyenda bibiri bya kane by'ibihugu mirongo inani na bibiri byasubije mu iperereza raporo yashingiyeho byavuze ko gahunda zabyo zikingira zakomwe mu nkokora na virusi ya korona kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ibibazo ahanini bishingiye ku kutagira ibikoresho bihagije byo kwirinda virusi ya korona ku bakozi bo mu buvuzi kuba ingendo zibujijwe no kuba umubare w'abakozi bo mu buvuzi ari muto ibyo byatumye serivisi z'inkingo zigabanywa izindi zirahagarikwa imibare ikubiye muri raporo ya bibiri na cumi n'icyenda yerekana ko hafi abana miliyoni cumi n'enye ku isi hose batahawe inkingo zashoboraga kurengera ubuzima bwabo abenshi ni ababa ku mugabane wa afurika bakunze kutabona n'izindi serivisi z'ubuvuzi iyo raporo ivuga ko ibikorwa by'ikingira bitagendaga neza mbere y'icyorezo gishya cya virusi ya korona ariko ko aho kiziye cyabihuhuye urakoze eugeni kuri iyo nkuru naho mu misiri umuriro wadutse ku muringoti utwara ibitoro muri ico gihugu wakomerekeje abantu cumi n'indwi umuriro ukomeye wadutse inyuma y'uko ibitoro bivuye mu muringoti uri hafi y'ibarabara riri mu ruja n'uruza rukomeye rw'imodoka mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa misiri kayiro ku munsi wa kabiri ivyuma bituma ibitoro bitembera muri uwo muringoti vyaciye vyugarwa bidatevye mu karere uwo muriro wadutsemwo imbeya zase kuri uwo muringoti zarashoboye guhagarikwa nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe ibitoro abategetsi ntaco batangaje buno nyene ku catumye ibitoro bishobora kuva muri uwo muringoti uri ku metero imwe n'igice munsi y'ubutaka umwe mu babonye ivyabaye avuga ko imodoka zitari nke zisa n'izari zatawe na bene zo zahiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ibitoro hamdi abd el azizi yatangaje ko igice cegereye aho umuriro wadutse cari cazibiwe co kimwe n'ibarabara riri hafi yaho El Azizi yatangaje igihe bazosubira kugurura ibitoro yavuze ko umugwi w'ugutohoza ivyabaye washizweho Ethiopia yatanguye kuzuza amazi mu rugomero Grand Renaissance Dam ibindi kuri inkuru turabihabwa na Eugene Mukankusi Ethiopia yatangiye kuzuza amazi muri urwo rugomero rwa Rutura nk'uko minisitiri ushinzwe amazi yabivuze kuri uyu wa gatatu umunsi umwe nyuma yo kugirana ibiganiro n'ibihugu bya Sudani na Misiri kuri iki kibazo gifite ipfundo ikomeye minisitiri sereshi bekele mu byo yavugiye kuri televiziyo yagize ati kubaka urugomero no kurwuzuza amazi birajyana ejo kuwa kabiri habaye ibiganiro hagati ya etiyopiya misiri na sudani hagamijwe gusuzuma ibyo urwo rugomero rw'amazi azatanga ingufu ku ruzi rwa blue nile ruzagenderaho ntibabasha kubyumvikanaho uru rugomero ni igikorwa etiyopiya yashyize imbere kugira ngo ibe igihugu cya mbere ku mugabane wa afurika gitanga mu mahanga umuriro w'amashanyarazi ariko byateye impungenge ikayiro mu misiri ko uruzi rwa nili rwari rusanzwe rufite amazi make abaturage bayo barenga miliyoni ijana bishingikirijeho rwarushaho kugira inzitizi turagushimiye eugeni igitero c'indege cahitanye abasivile batari munsi y'umunani mu ntara ya al jaof muri yemeni nk'uko abahaba hamwe n'abayobozi bo mu bwoko bw'abahuti bagwiriye muri iyo ntara babivuga ni igitero ca gatatu kibaye kuva mu kwezi guheze hasubiye kwaduka uruhagarara eugenie mukankusi abandanye iyi nkuru umuvugizi wa minisitiri w'ubuzima w'umuhuti yavuze ko umukwabu w'indege z'urugaga ruyobowe na arabia saudite wakozwe mu karere gatuwe mu ntara ya arham hapfa abantu icyenda barimo abana babiri n'abagore babiri abaturage baho babiri batangarije ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko abantu barindwi bishwe umuvugizi w'urugaga colonel turki almalki yabwiye ibiro ntaramakuru reuters ko ayo makuru azakorwaho iperereza ati tuyafashe mu buryo butajenjetse kandi azakorwaho iperereza ricukumbuye nk'uko bisanzwe bigenda ku makuru nk'aya mu buryo mpuzamahanga bwemewe kandi bwigenga urwo rugaga rwatangiye kugira uruhare muri yemen mu kwezi kwa gatatu umwaka wa bibiri na cumi na gatanu muvoma y'abahuti ishyigikiwe na irani ikimara gukura ku butegetsi mu murwa mukuru sana guverinoma yari ishyigikiwe na arabia saudite urugomo rwongeye gufata intera kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubwo amasezerano y'agahenge yararangiye bikubitiye ku cyorezo cya virusi ya korona ubwo abahuti bagiye batera za misile bagakoresha na za drone mu kugaba ibitero ku mijyi ya arabia saudite ingabo z'urugaga nazo zagiye zihimura zikoresheje ibitero by'indege
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa facebook no ku kibanza cyacu cya internet arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi perezida evariste ndayishimiye yahamagariye ba buramatari b'intara cumi n'umunani zigize uburundi kwihutira gutuza ikiza ca virusi ya korona no kurwanya biboneka ibiturire ino nkuru tuyigezwaho na desire imana ari kigali mu rwanda inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze mu nyuma akagenwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara cumi n'umunani z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye bongere batekererwe impanuro mu mabanga bagiye kujamwo jean claude karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije abamenyesha amakuru ivy'umukuru w'igihugu yaganiriye na baburamatari icya mbere ni ukurwanya cakiza karanda korona akababwira yuko isekeza yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza korona virusi coba icivugo baburamatari bose bokigira rwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo c'amezi atatu bisigure ko hategerezwa gukorwa ibikorwa mu ntara mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda igikorwa ca kabiri cihuta ni ico kuronsa akazi ugwaruka uh, gwarangije amashure mugabo rutagira akazi aho rero igikenewe bwa mbere ni uko gwaruka bamenya igitigiri cyago n'ibyo gwize mbere aho rudashobora kuronka akazi byoroshye hakabanza hakaba n'inyigisho nkarishabwenge zorufasha kuronka icyo rukora mu gihe rero Burundi buri mu bihugu cumi vya mbere muri Afurika igiturire catsimwe indaro nk'uko vyerekanwa n'ishirahamwe mpuzamakungu Transparency International gutuza ibiturire biri mu vyo babonamatari basabwe hakaba mbere hagiye gushigwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wabo kurwanya ibiturire kurwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu yababwiye twa dusanduku zoja mu makomine ko twotegurwa hari mukuru w'igihugu arafise abizigirwa biwe bazogenda bafise igufuri n'urupfunguruzo bwa mbere bakugara bazoja baja kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abenegihugu rero asaba baburamatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusange n'ubutunzi rusangiye twese tutegerezwa gukingira gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura kunyonyeza kujya ibiture cyangwa kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro ikindi jean claude karegwa ndenza ko yamenyesheje baganiriye muri iyo nama ya baramatari n'umukuru w'igihugu ni uko abahungiye mu gihugu hagati bosubizwa mu zabo yasabye ababuramatari kwegera abo bantu bakaganira bakababwira imigambi igihugu kibafitiye mugabo bakumviriza n'abo nyene bakababwira ivyifuzo vyabo kuko nk'uko yabamenyesheje icyo ugiye gukorera abantu abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nk'uko coba atari igikorwa kije kubagirira akamaro ati rero nimuganire n'abo bantu abakeneye gusubira mu zabo bumva ko bishoboka basubire mu zabo abo bidashoboka nabo bifuza kuba nko mu bigwate mu bigwate ariko cyane cyane no kuba ibiganiro hagati y'abo bantu n'abo barongozi b'intara ibindi baburamatari baganiriye n'umukuru w'igihugu kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera kubungabunga umwimbu na cyane cyane mu ntara ziri ku rubibe no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga mwamenya ko muri baburamatari cumi n'umunani babiri gusa aribo bahora muri ayo mabanga nabo bakaba ari abo mu ntara za gitega na karusi muri abo baburamatari batatu n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za ruyigi makamba na karusi gishasha abarundi baheruka kubona mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda mirongo cenda na gatatu inyuma y'igandagurwa rya perezida melchior ndadaye ni uko muri abo baburamatari cumi n'umunani harimwo abasirikare bo kw'ipeti rya koroneli batatu bajejwe intara za bururi kayanza na mwaro be n'abapolisi babiri umwe akaba arongoye intara ya cibitoke uwundi nawe akaba arongoye igisagara ca bujumbura abasivili cumi na batatu basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe sndfdd uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ababuramatari bose rero uko ari cumi n'umunani imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu c'u burundi akaba yabanje kubashikiriza imodokari nshasha z'abafasha amabanga yabo gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika tukiri mu burundi inyuma y'uko umukuru w'igihugu mushasha w'uburundi evariste ndayishimiye ahamagariye abarundi bahunze igihugu gutahuka kugira bafashe kubaka uburundi mu ijambo yashikirije igihe yarahira zimwe muri izo mpunzi ziba muri uganda zivuga ko gutaha bizoterwa n'uko imbonerakure zambuwe ububasha zifise inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku isi unhcr ritanga ibisubizo bitatu byonyine byatuma ubuhunzi bushira ku isi ari byo impunzi kugirwa abanyagihugu b'igihugu zahungiyemo gushakirwa igihugu cya gatatu uretse icyo zavuyemo n'ico zahungiyemo hamwe no gutahuka ku bushake zigasubira mu gihugu cyazo cya kavukire iki gisubizo cya nyuma nicyo gishyirwa imbere cyane nk'igitanga umuti nyawo wo gukemura ubuhunzi ku isi dore ko izibonerwa igihugu cya gatatu zitarenze rimwe ku ijana ku mpunzi zose ku isi kandi n'amategeko y'ibihugu atandukanye akaba atemerera impunzi guhabwa ubwenegihugu muri icyo gihugu ukurikije ibi bitatu mu gihe ibitera abantu guhunga bidakemuwe byaba bivuze ko umubare munini w'abahunze bashobora kuzitwa impunzi ubuzima bwabo bwose ntitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenegihugu nicyo gituma dusaba abarundi bose ko botahuka tuzobandana duhamagarira abarundi bari mu mahanga kugira uruhara mu guhesha izina ryiza uburundi mu makungu no mu gutegura no gushyira mu ngiro imigambi iteza imbere uburundi
uwo ni perezida evariste ndayishimiye ubwo yarahizwaga mu kwezi gushize imbere y'abarundi bose kuba umukuru w'igihugu icyo yasabye impunzi z'abarundi niwo muti ushobora gukemura ikibazo cy'abarundi benshi bahunze badashaka kwitwa impunzi ubuziraherezo ukurikije zimwe muri izo mpunzi twavuganye n'izindi twagiye tuvugana kenshi harimwo abantu benshi bateje umutekano muke mu burundi bagateza n'ibibazo byinshi mu burundi harimo nk'abo bantu bita ngo ni imbonerakure kuko imbonerakure nta murimo zari zihawe cyangwa se zari guhabwa wari gutuma igipolisi kitawushobora kuvana n'uko zari abantu badahembwa bavuga ati ni uguhembwa mu bantu ni ukwihemba mu banyagihugu dutwara ibyabo twonona ibyabo dufata nabi abantu uwo tudahuza ari ugukubitwa ari ukugirirwa nabi imbonerakure zibanze zifatirwa umwanzuro zigaruke mu rugo nimba ari imirimo baziha iyindi muga imirimo bayihaye yaduteje umutekano muke bituma tugira ibibazo byinshi evariste ndayishimiye abanza akora icyo kintu kugira ngo natwe tubyigeho kuba twagaruka mu gihugu nimba ashaka ko abarundi bahunguka bakubaka igihugu imbonerakure nizive mu nzira nizishyikiriza ibigwanisho zahawe zije kuba abanyagihugu nk'abandi umuntu nanahunguka amenye ngo abayeho nta kintu kizogira gute nta muntu azomutoteza kuko perezida wibereye i bujumbura ariko imbonerakure iri mu gihugu hagati izototeza abantu batoteza abantu zimwe mu ntumwa z'igihugu cy'u Burundi twagiye tuvugana zivuga ko ibyo impunzi zivuga ku mbonerakure atari byo ko ari ugushaka kuzisiga imbyiro kandi ko hari n'imiryango mpuzamahanga idashakira ibyiza Burundi igenda iharabika uwo mugwi w'abasore b'ishaka riri ku butegetsi nyamara imbonerakure ntabwo aricyo kibazo cyonyine hari n'abandi bumva ko iby'ubutunzi mu gihugu bitifashe neza akaba bigaragaza ko basa nk'abarimo gushakisha imibereho kuruta kwitwa impunzi none mu burundi nk'ubu nk'akarorero amaze gusinyira amashyirahamwe ngahe amakompanyi angahe yohereza akazi abarundi bafise nk'udushure bashobora gusabamwo akazi ko gukora mu burundi kuva atanguye kuba perezida kugira ngo twizere ko ibyo yavuze byoba byatanguye gushyirwa mu ngiro amashyirahamwe ngahe amaze kwemererwa mu burundi iyo haba akazi bagahembwa ariko icyo nacyo perezida ndayishimiye uko niko yakivuzeho uwajyanwe no gupagasa nawe aza aroswe ibyangombwa areke gutera iceyi y'igihugu no kwitera iceyi ni nk'uko dusaba abarundi bari mu bihugu byo hanze kugira indero ndundi uwo byankiye nawe nataha iwabo kuko igito gitabwa iwabo hakatukisha abarundi bose haba hakiri kare cyane kugira ngo umuntu avuge ko perezida ndayishimiye ananiwe gukemura ikibazo kibuza impunzi z'abarundi zinyanyagiye hirya no hino ku isi gutahuka kuko akiri umushaka ubutegetsi ariko cyaba ari igihe cyo gushakisha ukuri kuri mu by'impunzi zivuga ku mbonerakure nuko ibisubizo bigatangwa kugira ngo zitongera kwifashisha iyo mpamvu zivuga ko ariyo izizitirira mu buhungiro ukurikije umuryango ushinzwe impunzi ku isi UNHCR muri Uganda honyine harimo impunzi zisaga ibihumbi mirongo enye z'abarundi zimwe akaba zimaze mu gihugu igihe gisaga imyaka cumi Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda ku yindi nkuru yerekeye uburundi umugwi wa onu ukora amatoza ku burundi wayawushikirije raporo mu nama nkuru ijejwe umutekano ya onu uwo mugwi uhamagarira perezida w'uburundi gufata ingingo za mbere zerekana ko ubutegetsi bwiwe butandukanye n'uwahahora uwo mugwi wagirije uburundi ko bwahonyanze bikomeye agateka kazi na muntu pierre clave niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru kubw'umugwi w'ishamwe mpuzamakungu oni ukora amatohoza ku burundi kubona igihugu gifise indongozi nshasha ni vyiza ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mw'ijoro imbere y'inama nkuru ijejwe umutekano ya oni umunyasenegali dudu jen arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu yahaye ikiganiro cihariye ijwi ry'amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ati ca mbere ni ukugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka ka zina muntu ica kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye muri aba harimo urwaruka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka ka zina muntu kureka abantu bakishyira bakizana baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cyane cyane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca oni c'agateka ka zina muntu gufungura abamenyeshamakuru bafunzwe nk'ab'ikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi kuba ubutegetsi bwarahindutse ni vyiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka atari aho ntaco vyoba bimaze
Et donner la chance au nouveau régime de faire les transformations nécessaires.
kuva uwo mugwi ushingwa na oni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abawugize ntibarahonyuza ikirenge mu burundi kuko leta yanse ko bakorana namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha Euh, nous, nous avons euh, demandé euh, à- à- au au gouvernement burundais depuis la création de la commission.
ati twebwe twasabye ko twokorana n'uburundi tukemererwa kujayo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu icyo dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka tukavugana nabo mu ibanga habe n'abandi bakorera hanze abahunze n'inzego mvamakungu kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu aha niho ho murumva ko leta yocironkaho idufatira L'implémentation des violations des droits de l'homme, les autorités burundaises peuvent tenter de, de- de décrédibiliser notre rapport.
uwo mugwi uvuga ko ufise icizere ko ibintu bizohinduka ufatira ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimwo na oni ico gihe evariste ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazina muntu uku niko yavyivugiye ntimugire ubwoba ndazi ibindindiriye ukwishyira ni ukwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu iby'ingimba ntibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina turifuza yuko ibyaha bihanwa habaye uwakoze icaha yaba uri muri leta canke uwundi twese tumushengeze yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi dudu diene atwara umugwi wa oni wewe si kwabibona Euh, cette accusation a été euh, proférée dès le début de la création de la, la commission d'enquête. Et elle est souvent faite dans, dans pour toutes les iryo commissions d'enquête.
babitwagirije kuva kera tugitangura gukora amatohoza yacu ku burundi ariko musomye neza amaraporo yacu nk'iyiheruka y'impapuro zirenga ijana na mirongo irindwi ntawe twegamiye twerekana neza ingene agateka kazina muntu kabangamiwe n'inzego za leta canke abatavuga rumwe nayo eka mbere n'iyindi migwi aho mbere niho natwe tugira tuti leta duha amakuru tubwira ingene ibintu byifashe tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane amaraporo yacu aratomoye nta n'umwe dukorera gusa ibyo tudoma ku rutoke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta
et qui font qu'on ne peut pas nous accuser de, de refléter la, la, la position des, des, des, des partis d'opposition.
uwo mugwi wa oni umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepegi nayo nyene iriko irakora amatohoza ku burundi muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa oni wemeza ko bashizwe muri leta nshasha iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yayise gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora pierre claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
naho mu rwanda bimwe mu bice by'uturere twa nyamagabe na nyamasheke byakumiwe iminsi cumi n'itanu kubera covid cumi n'icyenda ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bwatangaje iyo ngingo ivuga ko byakozwe bifatiye ku itohoza ryakozwe n'inzego z'ubuvuzi umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru Itangazo iyo minisiteri yasohoye mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira uyu wa gatatu riravuga ko kuva kuri uyu wa gatatu utugari twa Kigeme na Ruhunga two mu mirenge ya Gasaka na Kibirizi y'akarere ka Nyamagabe ho mu ntara y'Amajyepfo cyo kimwe n'utwa Mubuga gitwa n'ibice bya Jarama na Butare hose ho mu murenge wa Gihombo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda dushyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'iminsi cumi n'itanu muri iryo tangazo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irasaba abatuye mu bice byashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo kubahiriza amabwiriza abigenga igasaba kandi inzego z'ibanze cyo kimwe n'izishinzwe umutekano muri ibyo bice gukurikirana iyubahirizwa ry'ayo mabwiriza aya mabwiriza yongera ibindi bice ku byari bisanzwe muri gahunda ya guma mu rugo asohotse mu gihe imibare y'ubwandu bushya bwa covid cumi n'icyenda yo kuri uyu wa kabiri yagaragazaga ko akarere ka nyamasheke kabonetsemo abagera kuri cumi na babiri banduye iki cyorezo madame mukamasaba poloni ukayobora akavuga ko ubwo bwandu bushya bwose buri mu murenge umwe wa gihombo bwiganje mu tugari tubiri kuri tune twashyizwe muri guma mu rugo akagari ka mubuga ndetse n'akagari ka butare Eh, ariko by'umwihariko nk'uko mwabyumvise mwabonye ko dufite utugari tune twashyizwe muri guma mu rugo ariko hakaba harimo utugari tubiri duhana imbibi n'utwo tugari tubiri twabonetsemo covid cumi n'icyenda ni ukugira ngo dukumire urujya n'uruza eh, rw'abaturage bashobora gukwirakwiza iki cyorezo ariko bose ni abo mu murenge umwe ibi bice bya nyamasheke bishyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe akarere ka rusizi gahana imbibi na nyamasheke kari mu kato ndetse imirenge itanu umwe ikagize ikaba imaze hafi ukwezi n'igice muri iyi gahunda ya guma mu rugo nubwo bimeze uko ariko inzego z'ubutegetsi muri nyamasheke ziravuga ko ubu bwandu bushya bufitanye isano n'imigenderanire n'akarere ka rusizi uretse ingamba zatangajwe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu zo kuguma mu ngo ku batuye utwo tugari ku rwego rw'aka karere ka nyamasheke nabo bakavuga ko hari izindi bongeyeho rusizi bari bari muri lokodawuni ntabwo bari baherutse kuza ariko bahagaze icyorezo eh, baracyanduzanyije turiya tugari twose dukikijwe n'ikiyaga cya kivu Eh, ubu rero urujya n'uruza mu kiyaga cya kivu rwahagaze ndetse eh, n'uburobyi twumva bugomba guhagarara kugira ngo tubashe kurinda muvoma zose z'abantu bashobora kuva rusizi cyangwa bakaba bava mu yindi mirenge bakaba baza muri utu tugari turi muri rokodawuni utu tugari dutandatu two muri nyamasheke na nyamagabe twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo tuje twiyongera ku midugudu irindwi yo mu murwa mukuru kigali cyo kimwe n'imirenge itanu y'akarere ka rusizi isanzwe muri iyo gahunda imibare y'ubwandu bushya imaze iminsi itangazwa igaragaza ko mu karere ka rusizi ahasaga n'ahahawe umwihariko mu ngamba zo gukumira ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ubwandu burimo kugabanuka cyane nko ku barwayi mirongo itatu n'umunani babonetse mu gihugu kuri uyu wa kabiri aka karere gafitemo bane gusa ibyasaga nk'ibitanga icyizere ko gashobora kuvanwa mu kato kamazemo amezi hafi ane n'ubwo ubutegetsi ntacyo burabitangazaho nibutse ko hagendewe ku mibare yatangajwe kuri uyu wa kabiri ubu mu rwanda hamaze kugaragara abarwayi ba covid cumi n'icyenda basaga igihumbi magana ane muri abo abagera kuri magana arindwi na mirongo itatu na barindwi barakize magana atandatu mirongo irindwi na batanu baracyarwaye mu gihe bane ari bo bamaze guhitanwa n'iki cyorezo temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku byaranze amateka kuri iyi tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kw'indwi dutega amatwi venuste nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza hashize imyaka mirongo itandatu kuri uyu munsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zoherejwe muri kongo bwa mbere guhosha imvururu zakurikiye icyemezo moyize kapenda combe yari yafashe cyo gutangaza ubwigenge bw'intara ya katanga ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu ukoherezwa kw'ingabo muri kongo byasabwe na minisitiri w'intebe patrice lumumba witabaje ibihugu bya afurika n'iby'umuryango w'abibumbye katanga imaze gutangaza ko yigenga byatumye n'intara ya kasayi y'amajyepfo itangaza ubwigenge bwayo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu joseph ngarura ahita agirwa perezida w'inteko ishinga amategeko ya leta nshya imvururu zatumye izo ntara zombi zivuga ko zigenga zatangiye kongo ikimara kubona ubwigenge ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu ingabo za loni zageraga ku bihumbi makumyabiri zabanje kuba ingabo zubahiriza amahoro ubundi zihindurwa ingabo zubahiriza umutekano zikaba zaramaze muri kongo imyaka ine nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itanu mu w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda repubulika ya demokarasi ya kongo yugarijwe n'intambara yari ihuriwemo n'ibihugu bitanu byo mu karere yashyize umukono ku masezerano no guhagarika intambara yemerejwe i Lusaka muri Zambia inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yashyizeho umutwe w'ingabo wa MONUC waje guhinduka monusco ugizwe n'abasirikare abapolisi abasivile n'impuguke zinyuranye bose hamwe bagera hafi ku bihumbi makumyabiri kuva bahagera impagarara ntiziracogora mu burasirazuba bwa kongo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimasi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro bateguriye uwabihagarariye ni etiyene karekezi ni amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fideni yo ngabo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika thank you